father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàyọ̀ káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see. money, I no go get am. Money, money, ego, ego. I can't go. make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh, give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, oh ego àti ẹnu kò owó. right my people i salute tuna and welcome una this beautiful morning to una business and lifestyle program inform me with olayemi and co and this na the number one online radio station inform me radio the station wey no dey wey no dey water matter we no dey dilute am we no dey cover up we go tell una the way wey e be from time when we start to come on air we talk say our programs na for us on all, uh, for us the indigenous people of nigeria on how to take live our lives irrespective of the fact say in quote government dey in place but we don see say we na be the government of ourselves right now so we go always find solutions to the issues wey dey around us na so e just be take it or leave it mm -hmm. <laughs> um, una go dey wonder wetin dey happen for for inside studio <laughs> okay i no go talk i no go talk All right, uh, eh, not be only me dey inside studio all of dem dey inside <laughs> studio with me but i no know whether they go fit open mouth talk sha or whether the words wey they go talk go come out well well because the table is full. <laughs> who dey who dey uh, who dey here just <laughs> tire wetin dey tire you <laughs> people dey use hand dey talk because mouth no let open una swallow first then una go talk make me just greet people sha my uh-huh. people i greet you now. o me just swallow my own my name na sandra ikekwa <laughs> no wahala for where we dey na so so enjoyment. <laughs> in fact the one where we call the hard drama every morning na me no <laughs> well anyway my people i salute everybody this morning uh, i greet the indigenous people of nigeria and all over the world we greet all our listeners both groups and individuals when they always listen to us we greet to them. i wan use this opportunity take tell una thank you as una dey always try use una data as dey take listen to us yes so at the same time we wan uh, beg say even if you want make your identity no dey disclose you fit still sponsor us silently anonymous sponsorship mm. uh -huh. e go just help us take make sure say the work wey we dey do and the way wey we take dey waka dey find out some things and the way the matter e go really dey carry dey reach where e suppose dey so i dey greet all of una well well and to make us continue we need you to fit help us to make us reach where we suppose go my name na adeomo akawa i dey salute everybody wey dey hear us basically this morning. I <laughs> feel like greeting una good morning today oga thank god say you take time to talk. <laughs> so that uh, first you quickly clear in elementary canal. people are greeting us especially and for all our partners and everybody who listen to us all over the world. When I do well, make when I learn anything what they share with them? When I don't think better the Nigerian country, the part we be say we, we be the indigenous people, <laughs> their own. Now I don't know. as una just dey here and as i just dey see wetin i just dey imagine say na na television i be. <laughs> you dey inside my mind o i wan tell dem say i go soon put dem for television so that make dem dey seal their mouth. <laughs> make dem dey see wetin dey happen for dis place. carry report wetin madam talk say wahala don finish for our side. <laughs> all right yes so we don come again we wan continue from where we stop yesterday yesterday we talked the story of um, a first class emir wey dey carry for road on im way between kaduna and abuja highway and as at yesterday when we do our check check they say they don even pay ten million naira ransom and yet that emir never dey released e concern us because Will be indigenous people of nigeria wetin touch one touch all if dem fit do this kind thing to in quotes a first class emir for zamfara state e no get people, e no get subject wey dey under am dat na one question wey i dey ask because i no see how my own papa because if we if we look am uh, from the traditional angle the king na him be our first father yeah, yeah. because na him be the papa of all mm -hmm. so the children no feel say something dey wrong say the papa of all comot i know say bad fathers dey o some people go dey pray sef say make eh, bad fathers comot and all that but something dey wrong for somewhere apart from say im children the community wey e from come not be member of traditional council im dey wetin the the traditional council do or say about this thing you know when when as we dey do our check check yesterday my brother sir isaac mary do check check go find out like the origin of the place or the people the origin and him put mouth for some kind things like that wey shake us shake the table but we no go talk say make we not talk the truth no matter how painful it is because if we know the the root of a matter the beginning then we go fit find solution to the problem these days so much scatter scatter dey for everywhere this one no no no be division again na this one na fragmentation scatter scatter because by the time we even put the pieces together begin glue and you go see all the koro, koro, all the lines all the joinings wey dey na na there we dey for here now but you know why me i no go remove eye because me i get papa i get traditional papa if something happen to am how i go feel we in children for the community go feel na im make us put mouth we say we go continue today like say as a mother i go start with our senior sister wey dey for here so that she go put mouth because she too get papa wey dey oversee the community where she from come right now we dey say we dey look away from the government because we don see say the government don fail to protect the lives and properties of the indigenous people of nigeria but this one na abomination na desecration of our land mm-hmm. as if dem dey purposely dey do am if person dey purposely put sand sand for your eye put sand sand for your eye and you refuse not to do anything about am then e mean say you don kukuma kpai be that now you don delete now na only person wey don delete na dem go put sand for im body e go just remain rigid like that e no go move where we dey right now wetin we suppose do na im we wan talk about this morning madam ikekwa my sister you do well you know say this matter na yesterday na we start to dey talk am as i dey think this matter i see am say dey don water down our traditions when e be say e no get dey effective again before before the kind royal person when this thing happen to even the one wey no reach am sef if you wan waka near am e get how you dey do something you dey even like you go first organize yourself you go even first calculate how you wan take talk before you go come close to such person. you go prepare. you go prepare you yourself. you go purify. you go even like whether e get wetin you do may not be like say you reach there the gods go come fault you you go say na because of wetin you do when you take waka reach there na something take happen at times sef maybe the woman e dey for her circle e go say ah fear no go let me waka reach where this person dey o because e fit go be say e spoil something for where e dey mm. so all these things na our tradition when e be say over the years wetin dem teach us you come even see am now say all these things dem no even dey teach am for our school again that is why you see say even common history the children no even know they no know their tradition they no know their culture they no know where they from come they no know how they dey take live e don become problem na im make am you see say children of nowadays no get respect for tradition wey small pikin go come out e go see such caliber of person e go just handle am like say na fowl na e catch for road na abomination as you talk am na error and a big error This problem so e dey our parents hand e dey our government hand because children wey we dey bring up nowadays our duty as parents na to teach dem first of all see wetin you suppose do wetin you suppose know how the land be how leadership be wetin dem dey forbid and wetin dem no dey forbid you go teach dem because na house dey dey for first group before dey waka enter school then the society all of us one person no dey born pikin na everybody na dey born pikin because the same thing don affect the society you go even see pikin wey dey do otherwise you go clap hand for am or you go throw away eye the same thing when dem reach school the one wey dem suppose to even see teach dem for school because of say the government sef don see am say dem sef hand no clean dey remove the teaching comot for class say mona no teach dem mona no tell dem how we dey do am why because dem sef don dey involve dem don spoil the system so all these things na the problem wey we dey face wey make say this kind thing go fit happen and this kind thing e go happen like we talk yesterday nobody dey do anything about am e be like say nothing happen na error na e be to the community to families to leaders to the government na error na e be because e get where this kind thing go happen in short e get where this kind thing no fit happen no be say e go e get where this kind thing no go fit happen where law and order dey where e be say people get value for tradition but for here we no get value for tradition that is why you see am say small pikin go chook hand for old man eyes you go even come outside you go see how how children dey talk to elderly person like say who you be you no need to know the person the person no need to dress well e no need to get money first before you go put respect for him body as long as they dey call that person elder elder na elder mm. you go need to respect am but no be so e be for our society nowadays pikin dey only respect who know say e get money and at times even if e get money e go tell am say you no be anybody whether you know where im from come no respect again i dey that's why i say we wey be parents the problem still start from us go reach our government dem when e be say dem remove all this kind thing comot for uh, school wey be say dem no dey teach the children history of things wey dem suppose do people wey first do and wetin happen to dem we don do history for school now. we don see how e be say for uh, eh, uh, eh, dis kingdom the things wey happen the things people wey do otherwise and the things wey happen to them we don see am so all these things na wetin e be say we need to go back to to teach our children and as parents we need to also carry our children sit down teach them make we no dey let school dey teach eh, let people dey teach our children only oyibo things we no be oyibo people wey no concern us we no come from that place because the thing wey dey dey make our small pikin go wake up I go tell you good morning go say hi we no be oyibo people instead pikin go kneel down greet you for morning e go tell you say how are you we no be oyibo people that is why you go see old man for for street you go slap am that is why e get the mind to say e go carry old man put for motor go say e kidnap am na error na hmm. error na e be alright thank you madam ikekwa ogade omo i wan make you put mouth for this thing every time i dey think of wetin our leaders dey talk when i dey see some kind things wey dey play out when one security oga talk say the people wey we dey call bandits wey dey for forest wey dey do the kidnapping wey dey do all the atrocities wey dey for that place say no be nigerians dey be <laughs> una remember that statement yes yes e don reach the time wey we go bring out all the statements wey the people for government make so that we go dey use am take dey remind our people say na this person na talk this one na this person na talk this one the more we hear the more our mind go dey dey open to the things wey dey happen around us say no be say no be nigerians dem be say na strangers na im these people be yet a stranger carry a king and emir and the federal government no send intelligence e no send eh, security agencies for rescue This one don dey go one month now When this thing happen and if i think and talk say something dey the matter na dem go say i wrong oga adeomo na where i wan make you put mouth be that o because we need to we need to understand the indigenous people wey dey listen to us all over the world we need to understand because where they where we dey right now na every man for himself god for us all even god for some people not for us also. okay not before us all. oga you don you don start again this morning. <laughs> yes um, thank you as you take uh, bring that question um, before us this morning make i do the little when i the much or the little you say that the much no, no, no go. no na much o we uh-huh. there's nothing little. Uh -huh. um, first the two angles when i been wan look this matter today custom and tradition the pros and cons and failure and consequences limitations of political or uh, of politics or the limit to which politics should go Now i be wan take look am but first i go handle am from this angle or i will do my own talk from here the question when you ask me the defence minister to the present administration na use the matter say make nigerians no be coward they should defend themselves why because the immediate guy wen comot for the chief of army staff general toku Talk. say when he be the president ambassador to Niger and then uh, uh, messenger to Kotonu. say na strangers na im dey disturb Nigeria these two guys na im speak these two words. Yeah. now let us sometimes look at how a man can be a stranger okay make we first look the way person dey fit be stranger if you know much about security and how sometimes government gets involved in things when it create chaos. You get involved with what we do they call machineries if you do not want to get your hands dirty. Yes. The reason is because when somebody or something they take place, it gets some operations in security when we call deny deniability mm. or deniable ops. That is operations. Operations. And waiting we dey always do na to contract for security agent to contract the operation out then that will help us return back to the statement of madam ikekwa yesterday say if thief dey help you find wetin e thief you no go ever see am hmm. so that should help us understand the statement of abacha when he say if any crisis linger after twenty 24 up to twenty-four hours say government hand dey inside now we return back to that will help us. the the missing eh, yes the missing yes the missing uh, it, you, you don't answer you, eh. you don't have i don't okay. so finally we've been able to fill in the gap yes. now let's come to wetin be the life of traditional rulers how they suppose live their life and wetin be the consequences of some of their mistakes then we will now from there be able to check the limitation to which politics can go only then and then na we go fit know whether at a point i dey match the line when even the gods will not hear me again now look at it the moment a traditional ruler we don talk say that office na spiritual office mm-hmm. no be politics that dey go into that matter anytime wey dem use politics enter am e dey there is always there is always a consequence It dey backfire now the moment the moment politics get involved e get im own consequences but now let us look at it from this angle first of all to get the traditional seat ideally please i know say na for only nigeria we dey see ideal situation and reality <laughs> you see make once political influence dey on getting to get a traditional seat limitations of the traditional ruler don appear already i no know if you get wetin i dey try talk mm. the moment a traditional ruler don get for instance e get any political influence on becoming or to take that seat the limitation to which it already limit itself to the extent to which it can operate two it don limit itself to the extent to which it can contribute to issues affecting when e go dey affect im own people im own people e don limit itself to the extent to which e can even talk to the gods of the land because politics don dey involved in his coming to that seat and so once you match the line by say you speak above the day when they give you the seat how you take enter office office when you no really merit so mm. actually we get wetin we dey call the political traditional rulers see uh, make whether we like it or not like you, saw, you, you said we dey always talk am for here say truth no talk say make we no talk am mm. na choice to go talk am but The man wey be a political traditional ruler which means na through political influence e take get am hmm. not be the due process not be be im birthright not be birthright and not be a gift from god dat man di day wen e dey match line with im tongue make e expect a sudden disappearance in di present nigeria two no forget say the same set of people wey you talk against na dem dey in charge of your security for inside your palace and out of palace because we allow politics to take charge of the traditional seat because of that, ideally a king wey know say i i get my seat as a birthright i get my seat through the gods get im own security sometimes im own security when even the eyes cannot see go on so because of that na im make am a traditional ruler when e come from the people, for the people, and by the people, e dey always dey mysterious to the people, and to enemies and so sometimes you know uh, because of the way i grow up my father dey always use one language e say the native doctor when e dey give you something say put for body in case anything happen to you e fit no tell you say the day wey you go use am thief na that day that thing comot for your body but you still think say e dey there because im own guiding rule be say no ever use the thing thief if you no know no today say some rules dey e get some things wey dem go give you dem go tell you say not be woman dey neutralize na for you to either speak wrong uh, support a bad thing or to go thief wetin no be your own na dey neutralize am for your system and so even as a traditional ruler your power can be neutralized for being a part of evil so now the disappearance of the uh, over a month now of the emir almost a month almost a month now wetin make me get interest na because they say if one if you beat eye nose go dey cry mm. and if you beat nose eye and ear sef go join dey cry the reason be say the emir fit vanish tomorrow e fit be south west king e fit be south south king e mm. fit be south east king mm. remember the reason the reason the reason why why we feel say this man disappear na because he speak against wetin dey happen for inside you know among the people when you dey always you know when you dey when you dey among people when dey plan things sometimes no be everybody ear or everybody mind fit dey contain evil so this time around the man choose to tell himself say i no wan be a part of this again just the same mind when the the islamic uh, uh, man that the apollo imam, imam mm. go talk say even if this one take my life at my age i i dey closer to where i dey go that's where i for dey come and nobody take your life since and because e don offer im life now nobody gree take am <laughs> no na so e dey be you remember that language say if you wan to guide your life you lose it and if you are ready to lose it you go gain it na im e be na so good book talk and na that matter na e be this sometimes many of us no dey quick understand say we go say if i talk now i go die the question is tell me the nature of death when you choose to die and tell me the one wey god actually plan for you there are some of us wey no go die for land some of us dey this earth god don destiny don talk am say the day wey we wan die some sef go die on top of tree <laughs> some of us okay. now oga adeoma i no understand that one yes man na we make dey quick understand as e be you know say sometimes we go see the people say dem dey for on top of oh, electric uh, pole uh, pole. <laughs> some fit dey on top of woman some fit dey on top of roof <laughs> some fit dey on top of palm tree e fit be so the thing is the only thing be say death dey involved so wetin i dey try talk be say if you dey look one particular angle say na here for dey come because of that i no wan make e be part of me na that very period sef you dey even lose am so wetin i dey try let us understand be say truth and the ability to save lives paul say even if i die speaking the truth to the gentiles i don think say i don waste my life i think i don gain am na im make am use that language say for me to die is is is gain but to live is i mean i mean to for to live is is christ and then to is gain so because he know say persecution dey for speaking the truth about religion so as leaders traditional rulers we suppose know say the seat wey you dey take when e be the spiritual seat na seat when challenges of speaking the truth dey and so who no ready to speak truth make e no just accept first of all because the i eh, eh, madam ikekwa use the language amadioha when dey the community yesterday mm-hmm. ideally if not be say even the chief priest of some of these Eh, eh, ancestors when they take care of communities say on their own corruption don enter their hands dem dey do things for to cover up the real thing wey suppose dey take place ideally you no even need to cry too much when e dey answer before now how e take dey answer them? before was because they stay away from the things when you e give them say make them stay away from stay away from now no come bribe chief priest all of us come here talk talk and then you find out who thief and who no thief come make we find out who be stranger and who be not stranger you discover say e go always reveal but the day when chief priest sef dey corrupted na that time the god wey e dey worship dey corrupted hmm. and so expect the mouthpiece of a community when e be say na the king dey supervise am once e don dey corrupted even the king himself is equally involved because if e no dey involved e go quick talk out say this man must be removed from here because e don dey change wetin the god talk so now wetin be the limitation of politics kings no suppose dey dey involved in politics you know what we dey hear i dey tell people say that language political solution is never for the people make we no lie to each other when you dey hear that word we need to apply a political solution e no be for the people na for against the people na it's against the people mm-hmm. and kings no suppose dey get hand put for that language political solution yeah the best approach was supposed to be traditional solution if politicians come tell them i will do i will agree with traditional solution not political solution because political solution is always taking the joy of the people away why traditional. like like we dey see all oh, around yes, now because yes. politics now na game. yes so now the limitation to which politics should go na lead elders people wey suppose be traditional rulers na dem ideally suppose be apart from the check and balancing when hmm. they talk about the issue of the legislators executive and hmm. judiciary yeah, the real people that do the checks and balancing on politicians na traditional rulers we don establish am and so the moment they get involved you can no longer do the checks and balancing and because of that somebody can always catch you like foul mm. so now a lesson to the indigenous kings the wetin happen to the emir for zamfara na example for us to now learn now a lesson to all of us are the indigenous nigerians when be the indigenous kings say yes somehow you remember that language when you talk say e good if you don make mistake the bible say confess this time around time dey for you to repent and then start for justice mm. no let people oppress even though na your person dey oppress someone around you you you look away a day dey come that thing go pay you back if you choose to stay for the people that day a day dey come you go enjoy am e get one old man dem dey always call am prince of wisdom but you know you hardly know even if he if he sit down with you you fit talk from now till tomorrow e no go answer if he wan give you one answer to all the language na one word he go take solve all the problem wey you dey complain since e use one language He say if man wan find out wetin dey do am na im mama spirit dem dey ask if woman wan ask wetin dey do am na im mama spirit go still ask i come answer how man and woman go dey find out from im mother <laughs> He laugh laugh laugh He say hmm the power dey with dem na dem no understand now let us be very sincere the power to change the present narratives for this country deal with women. Because right now, men don't fail. Do you know why? This present Emma went lost. If you ask me, say we talk with a wife privately, it go tell you. Say, even the man, they skeptical for traveling. Mm. because as a as an id king you supposed to know i know why are they talking because yes. we are talking from the Af africa traditional religion i mean africa tr africa religion uh, africa setting mm. supposed to know say this journey not be my own. so not supposed. suppose. not supposed to go. go do work. but he go. he no come back. and then you go now find out thing happen how did he go who actually invite him for that journey wetin be the terms and conditions to attend so now na im make me dey talk say there are limitations to which politics suppose play a role in traditional religion na hmm. here i wan talk and reach hmm. Hmm. <laughs> Uh, uh, sir isaac mary we don hear wetin our brother and our sister talk. yes madam wetin we the people una never say answer my question say e no get subject <clears throat> you talk about im wife just now now e no get children e no get community wey from come e no get community wey e from come wetin The people dey do wetin dey say because this one now we dey we go use this one as an example o. Oh. Eh, oga ademoto just now say make this matter be example. example to every indigenous community wey get traditional ruler every talk to the indigenous people. Yeah, madam, on how to relate. with this situation now. with their traditional. Okay, the traditional rulers. Oh, okay, uh, like um, uh, madam, thank you for this great opportunity. Now, madam Ikeko even open the answer for what you asked me so because now she started to talk about parents, children, children, you know, and all that. she start that one, and I believe I I. I throw my back, join my back, where well, well, for this matter. Even I will join your back to uh, a married woman. Uh, uh, time uh, okay, uh, Oga, uh, uh, uh, uh, Oga, I, I, I, I apologize. I apologize to, to our Oga, I that you say back you no say front even eh, eh. if back so that abeg i dey wan collect slap <laughs> if if old man slap you if old man slap you some invisible slap yes some sef go just comot i no wan lose this <laughs> sense. na i for fit and for tomorrow now eh, she begin dey talk about you know parents as she dey talk am i come dey amazed oh you see now see say she don already dey go how this matter how we fit build am up from the scratch you know how the people could take respond but to give direct answer to uh, you know this this query where she give me so i go want make we talk small story about the benin kingdom you know for 1914 invasion uh, 1914 sorry invasion 1897 now that invasion we talk about people oh mm. see what people still do mm. for the matter mm. so that as madam Fede talk am make history no repeat himself mm. history no go repeat himself make it no go repeat himself so i say history no go repeat himself yes say history no go repeat himself mm. make we see that story take check wetin dey happen today mm. as people dey sell out traditional institution wey dem suppose protect if you hear wetin madam dey always dey quote you e go say traditional institution na our birthright na for us to protect am now for dat invasion seven about an hundred years before that time or a hundred years before that time one uh, eh, mongo park one man wey dem dey call mongo park come nigeria He come then no be nigeria he come this place they say he discover river niger and river <laughs> benue <laughs> river niger wey be say e pass uh, near my village na even there na oga mike from comsec <laughs> na there na there so he discover. that one na story for another day because we really need to know. we need to dey address all this yes. issue all this lie issue dey dey give us madam go say <laughs> eh, eh. lie lie question. lie lie uh, only lie lie lie history <laughs> they say he come discover am he come the first time i be traditional man oga damon na traditional oga mike all of us here will be traditional people and we take pride say we come from somewhere we no jump from tree as some people dey die from tree so <laughs> some of us na rock dey for bonus in fact i fit count i think about three of us be before of us here na rock dey for bonus make we understand this thing. na ground dey for burn me. Eh, eh but we <laughs> understand all of <laughs> na na again i dey rock eh, eh. <laughs> so go in papa in papa house now na rock dey go see for there i no know where i dey follow buy for for land okay but for us rock be like land for us now mongo park first come e say im discover river niger river benue He come come back again a hundred years before that time he come come back again make you see the tributaries na he come die They say he died because he dey discover as i dey tok di matter a blind person brain don dey calculate something now <laughs> wetin una think say that death dey about no oga mike no oga mike catch am na sacrifice river river niger come our side He come edo territory as he die e no tey na im dem go start the niger company They come come come begin their investment for this side from that niger company na they come begin They come because they don plan this thing for long ago hmm. mongo park come make una check am una go know say na true i dey tell una mongo park don go scout say dey do river wey be say people dey live dey drink water from dey fish from dey fish from dey dey worship say you discover am no na map e come draw because i una know now una get on na the map na map in and exit route yes he draw the map he show the place wey dem go take enter when the people come come the same thing wey still dey happen now mapping dey go you know so we don talk oh, this yes now mapping dey go on yes now as e don draw the map finish from that map e take look look look look e present am dey say this time around you go offer yourself o oh. if not if blood no go the waters no go let us pass them na dem come take the map you know fi say you enter dey enter finish dey take the map from the map dey come begin the begin the process of amalgamation. how dey take know say if dem no if dem no uh, offer sacrifice. the british wait i wan i wan e don answer but make i tell you the british the the british crown is is ah. is is planted upon strong sorcery. somebody dey use one sword to hmm. fight war world. They're not telling us the secret, but we know the secret. The English crown, okay. Madam Ikekwa, go check anywhere. The English crown is is planted inside spiritism. Heavy occultism. How you think say Queen Victoria the First take conquer the the Armadas, conquer nation, take territory? How which you well this is the pass and through. We know these things now. So now now now now place from come. as he just draw the map they no they no go they no go fit walk because na here they well dey then say okay then start niger area where they forget niger na the river river of the blacks niger means black na na latin word for black na they gather the map prepare and finish they go say okay they go join north since the map show say na three area three basic area you get north you get east you get i mean west or mm. rather south the south they divide am say itb na two package north you get a you get pathway tilt from south to east you get pathway tilt from south to west they carry the map that's why they tell amalgamate they look and say benin you cannot amalgamate benin because benin na empire you you too strong you no go fit see wetin dem do when they started before the invasion dem still follow river again dem come dem check exactly the time wey oba ovorame take dey do fortification of the benin kingdom the time wey dey do eh, eh, eh, igwe that na time na holy period for the land na there go take bath himself clean himself prepare himself for another year so that he go fit run the government of the people go fit run the people go fit run you know the processes mm-hmm. and make the people you know they go check the problems if rain no fall the harvest system if fruit you know they come do their thanksgiving that period e dey fortify then the british come come so they want to see the king then the military service say no you know you know, get where you pass they say no they they insist Then they take vex that time take by those english people because of aggression mm. they insist mm. another territory wetin eh, yes wetin you no go wetin you no go take for your own place Place. so it was a deliberate thing to hey, eh, defy the land. to defy, defy the land Now that defilement. that period no suppose be blood. no ah. you no suppose be blood hour Now that time when dem do that thing na that thing na these people dey wear the sacrifice needed to counter wetin dey go on for the palace to fit end na that that that only that one they don already get the oba they get of course where uh, uh, obaseki ago come betray the oba join they negotiate behind them. They negotiate the people They do as he don't do that matter finish as they see am na the oba offer himself no problem make peace for them. my land make dem no kill my people finish na he offer himself They carry him go calabar as he just come out, as the oba just die for january of 1914 na dey talk say dem wan amalgamate the whole country so hmm. so it, by by extension you know even the disappearance of the king is a plot. na plot they work aya ah, they work the whole process out no say. na im make me dey talk the language say even the man know say im body tell am say no mm, go make no, no go. make e no go so na so e take happen you remember jaja for okpogbo as yes. e wan see strong reach see how dem still take catch im own na still that period na dem fit take carry all those places join so we understand the system say see wetin dey happen wetin traditional institutions suppose do madam may i quickly round off may oga mike for talk number two number one oga adeomo don talk am but he don explain am you say wetin we our people go fit do. na i still dey wait for that one yes because our people. na na na na message. yes na im dem don pass. yes with wetin happen to that man so. yes. so wetin di indigenous people of nigeria go do. make our people begin dey insist say make politics no dey palace oga adeomusi will get tradition the political trad- uh, eh, uh, eh, traditional rulers Not true make our people stand make we cover the nakedness of our kings our kings now our fathers o oh. serious o our head o oh, now the king god dey look They they dey open doors Oh, mm. no be lie Oh, at least at least person supposed to tell himself truth now make them insist the politics no they if e dey make the uh, uh, uh, um, what dey call them o. Uh, um, oh, eh, oh make the ah, e get people that dey protect the land wey dey come from among the people na dem dey dey invite like mm. the mouthpiece of the gods the mouthpiece of the gods mm. exactly get people na dem yeah the unhands all those na dem go come gather come tell say. most of these unhands na no be dem dey do land grabbing and dey intimidate the people that's why these things are no longer working. exactly and and if no be say the cause the way madam fit ask eh, me eh. because i write all these things down What me they look before say so many things as madam kekwe start to talk am um, things don go wrong for our system and our people no go fit respond without say the traditional institution no respond we no fit get the power to come say okay na wetin we go fit do be that first of all families na dey go start their own and the families go dey ensure say they dey teach tradition values yes i should talk am um, so values to the children but people dey near power dey go go back ensure say the traditional institution go back to the basics make they go fortify the land na there e dey we no go fit carry fortify by ourselves hmm. make they call all family heads throughout their kingdom or throughout their uh, community make dem meet make dem agree make dem fortify the land if you no fortify they say snake wey no dey bite na bet to take dey use am dey do make consequences dey for everything wey dey do <laughs> Hmm. I hope una still dey lis ten to us on Inform Me Radio this morning and this na una business and lifestyle program Inform Me with Olayemi and co. And we dey talk about our traditional institution in fact the case of the the uh, kidnapped the kidnapped uh, emir of zamfara state na we dey talk about and wetin be the the way forward wetin be the stand of the people im pipo im family wetin dem dey talk dey say even after ten million say dem don raise ten million wey eh, oga dey almost say ah, wetin you say dat money be say na for snacks for okay for um, snacks -huh. Mm-hmm. Eh, because of im position say dat one na for snacks as if to say because if you know the caliber of person e no be <laughs> ten million naira those guys go use as their ransom mm-hmm. okay so even at that say dem no still release the guy well mm-hmm. wetin wetin the guy do The guy shout say the bombardment the air bombardment wey dem dey do for inside eh say the people wey dey ground wey the bandits the bandits dey run comot run go mix with the indigenous people of eh, nigeria and im people wey dey for dat place say di pipo sef dey live in fear say wetin dem suppose do dem suppose get grand troops exactly wey go dey na wetin we feel say be the atrocity wey the mm. man make be that you know say na dey talk of ten million my mind tell me say not be money the people dey look for mm. wey dem dey say not be money dem dey uh, look for Okay. wey dem take eh. mention that not be say na money dem dey look for mm-hmm. well uh, mm. like me oga mike na where we dey be that now okay talk to our people see now. we no get time this intimidation dey go on for this country if the government no dey want make the people read history make dem teach the people history but i want make dem wey be government still go read history make dem go learn of the romanov family for russian how dey take disappear na dem hold russian for over three hundred years na dem be the royal family as in the oppression wey we dey see na na small one na dey worse pass this our leaders but when dem wan disappear na one day the people say e don do overthrow them, kill all of them up to the children hmm? so e good make them still dey learn i remember some years ago for dis edo state edo north e get wetin happen whether between land also dey happen for edo north The king tell im pipo say this land no be we get am because as a royal father i have to speak the truth mm. not be we get am the people say hey, for you to support these people you no be our king again say no problem una go dem no dey come pay homage again for im palace e dey travel as e dey go e sleep e drive as sleep motor catch fire the motor burn to ashes as e take sit down sleep anywhere agbada touch fire no touch am <laughs> They don try try try to kill her at the end of the day pipo go go beg am you know why because he stand for the truth for the truth now mm, this same edo state i remember we dey school that time say traditional ruler armed robbers attack am dey shoot am for leg i think the following day i go village as i dey talk am my our eh, priest dey there as i talk the matter he say that one no be king He say no be king and na the truth no be king He say even him wey na prince crown prince The amobas no even fit come near am not to talk less of say dem come shoot am for leg He come dey ask me certain questions say okay now if we dey hold our town meeting for school when e dey enter we know we say no when e dey comot we know we say no you know why all these ones never soil their hand in the first instance who you who kidnapper you be you cannot kidnap a traditional ruler i tell you about when we get community mm, mm, crisis mm, na how dey take enter palace go in room search everywhere dem no see am but e sit down for train dey the train just sit down dey look dem dey pour fuel everywhere if spark fire april go make vroom vroom e go off why because that is still that protection everything still dey if e the day go soil e hand na that day all those things go disappear there's one thing wey i wan make we as parents dey lis ten to all the lies wey dem don tell you deprogram yourself and reprogram yourself mm-hmm. so that you no go pass those lie to your children number one i dey tell my children oh ah say there's nothing like bad english i dey even dey warn their teachers i dey warn them seriously <laughs> i say na pidgin english because i remember dis eh, south african man when he dey address eh, united nations he dey address dem come dey address dem in english so one journalist wan ask am question come tell am say ah the way you speak english you speak it vernacular then i come tell the eh, journalist say if you also speak my own language you speak am vernacularly <laughs> now you get children one of our former big shot uh, musician he say him pikin go school for uh, eh, uk so when he dey come back the pikin come say uh, him now na lesbian hmm. your he come say well wetin he go do uh, there's nothing i can do i have to just let her be i come remember those days when we go do something my mother go first release like six slap give me then go say i will not touch you hmm. wait make your father come first six slap don enter my face o oh. <laughs> but he say i will not touch you make your father come first that one na warming beating or waiting wey i don collect six slap <laughs> somebody come advise am for that he say ah, why not pull we okay why not pull your child away from that environment why leave am for britain where go dey get those ideas so the truth we indigenous of nigeria the first thing you go do those your tradition wey dem don tell you say na evil abeg go carry dem back apart from the one dem dey kill people we know say na evil yes but the rest carry am hold am well use am fortify yourself i dey tell you the truth o because that, uh, uh, uh, uh talk talk make comot because okay, so, they dey warn us well uh, make i make i just end am like this my brother talk and sisters abeg make we read history make we go dey read extra history because by god's grace very soon we go still dey do our historical review for this place so by that time many things will get am my name na oga mike una well done. you no know, talk senator mike join on, o <laughs> eh, madam this matter wey you talk about this lesbian thing so i not talk about no no wait i see where you talk ah. i see where you talk i see where I see where you talk i see where you eh, talk eh. about this lesbian thing so eh, homosexuality all those now ways to take desecrate the yes yes Now desecrate pollute yes so that the the the things not go work yes Now exactly as i did talk na so they take desecrate the land feet attack our king and now the same thing now that they do so I want to just round off with this. I wish Madam could give us another opportunity again. I want to bring one paper, bring one paper where United Nations, and then they push this reorientation, sexual reorientation for schools today. They push them. Mm. I get the document, I get the file, I don't download them. For page 50 inside, how did they teach children five year old how to masturbate? So this thing they go on. If you know desecrate the lad, you know go fit, you know go fit get them. so i be isaac merlutin arkise i dey tell una make una go as per oga mike talk make una go back to history. Mm. well uh, my people to the indigenous people of nigeria the zafala citizens who be the real citizens if the man wey vanish no be una own keep quiet hmm. if the man wey vanish na una own na una own and na by una hand na take put am there say na im birth right say if na im birth right and na im god given right sit e dey una know wetin to do to the land to look for the man na my own advice to to una be that but to the rest kings wey never vanish if you know say your hands dirty before you speak go clean am up let your people forgive you mm, that, that, na the first point wey you take fit succeed with that if your people fit forgive you go back to your gods they go answer you anybody wey plan your kidnapping who plan your removal of seat who do anything e eh, don vanish himself sef before e vanish before e dey think of coming to oh, vanish oga no vex o abeg one go so eh. when they talk say dem wan give us sultan for benin wetin benin do dat day <laughs> eh, shey They say we get oba wey god give us una wan give us all time yes the because that is the that is the language of the people enforcing mm-hmm. exactly and uh, wetin the governor talk wetin governor governor say no no no no how ah, can you do that how ah, can you do that meanwhile later that was when she go see <laughs> uh-huh. so my people my hmm. name na adeomo akao oh. talk to your land and e go do something wey you no even understand for you na my message be that. Mm. my pipo na wetin pesin comot eye na im mate do pass am make um we no need um politi um politics for our traditional um eh, seat because any politi political traditional ruler e dey im hand dey hardly dey dey clean na it e be the truth so na so the matter be my name na sandra ekekwasalotono. All right, my people. una dey listen to us on inform me radio this morning and dis na una business and lifestyle program i hope say una get message from this and say the indigenous people of nigeria the scale wey cover una eyes because scale no ever cover my eye <laughs> say the thing uh, say the thing fall comot because we dey see say na wetin dey happen for one place fit happen for your own side Nothing say e no concern you as long as you be indigenous person of nigeria No say e concern you make all of us make our hands clean make we no dey desecrate our land again the bloodshed wey dey go on right now hmm, my brothers and my sisters na spiritual things na e be so therefore make all of us wake up to fortify our ancestral lands to stop the killing and then to stop the taking over of land wey god give us make una never comot una go join us for the next program but make una remember the information wey una hear and use na im be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef i salute una.